ni radiyo hijwi y'amerika iradiyo hejuru ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na frederic nkunikije ngizi ngingo nkuru nkuru zigize amakuru twateguriye abarwanyi b'abayisilamu bararashe abantu cumi n'icyenda babicisha imipanga n'ibindi bigwanisho mu gitero bakoze mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo umushikiranganji wa mbere wa israeli benjamin netanyahu yatangaje ko ingingo yo kurekura abantu bagizwe imbohe izoba yatumwe n'imigambi yo kuremera umurwi hamas aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntihagire aho umuja aya makuru tuyatanguye kuyavugwa hirya no hino ku isi abarwanyi b'abayisilamu baraboshe abantu cumi n'icyenda babicisha imipanga n'ibindi bigwanisho mu gitero bakoze mu ijoro ryo ku munsi w'imana mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu fidele niyongabo abandi bantu barashoboye guhunga yamara bashobora kuba barasomye nturi mu gihe bariko bagerageza kujabuka uruzi Ramia berekeza igihugu ca Uganda. Umuyobozi w'ishirahamwe ridaharanira inyungu za politiki Maurice Mabere Musaidi yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko irengero ry'abo bantu ritaramenyekana. Musaidi n'umuvugizi w'igisirikare ca Kongo batangaje ko igitero cabereye mu karere ka Watalinga mu ntara ya Beni cakozwe n'abagwanyi b'umugwi Allied Democratic Forces ADF mu mpfunyapfunyo igisirikare ca kongo catangaje ko cishe abagwanyi ba adf batari munsi ya batandatu mu ijoro ryo ku munsi w'imana yamara nta byinshi catangaje ku bikorwa vya gisirikare cakoze uyo munsi umuvugizi w'igisirikare ca kongo antony muwarushayi yavuze ko igitigiri c'abasivile bapfuye ari cumi n'umwe yamara yatangaje ko ico atari igitigiri ca nyuma umugwi adf ukorera mu buseruko bwa kongo wemeye gukurikiza amabwirizwa ya leta ya kiisilamu uwo mugwi washizweho muri uganda imbere y'uko wimukira muri kongo mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda wagirijwe ko wishe abantu ibihumbi n'ibihumbi mu myaka cumi irangiye
umushikiranganji wa mbere wa israeli benjamin netanyahu yatangaje ko ingingo yo kurekura abantu bagizwe imbohe izoba yatumwe n'imigambi yo kuremera umurwi hamas inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu oriana itangishaka haciye umunsi umwe abategetsi batari bake bo mu bihugu vy'abarabu bagiranye inama yihuta muri arabi saudite baranebaguye bivuye inyuma ibitero israeli yagize mu karere ka gaza inyuma yaho umuhanuzi mu bijanye n'umutekano wa leta zunze ubumwe za amerika jack sullivan yaciye agira ikiganiro kuri televiziyo y'abanyamerika abc yibukije ashimitse aho amerika ihagaze ku ntambara ya leta ya tel aviv ku mugwi hamas yagize ati
twebwe duharanira ko amategeko agenya intambara afise agaciro gakomeye cyane ivyo bisigura gufata ingingo zose zijanye no gukingira abasivili kanatsinda tuzobandanya gushimangira ku mvugo y'uko israeli ifise uburenganzira bwo kwivuna abansi n'abakora ibitero vy'iterabwoba
umushikiranganji mukuru benjamin netanyahu nawe ku munsi w'imana yari yasabwe na televiziyo cnn kugira ico avuze ku vyo umushikiranganji wa amerika jejwe imigenderanire n'amakungu yavuze yuko abanyepalestiniya benshi cyane bamaze kwicigwa mu karere ka gaza benjamin netanyahu yavuze ati
njye nibwira ko buri musivili upfuye biba ari ibintu biteye agahinda kandi ibyo bikwiye kubazwa hamasi kuko niyo iri kubabuza guhunga akarere kaberamo intambara ibabuza kandi ibafiteho imbunda ku gahanga yagabye ibitero mu karere twumvaga ko gakwiye kuba gafite umutekano
umushikiranganji mukuru wa israeli yongeye avuga ko ni intambara irangira uruhara rw'umutekano wa gaza ruzoguma mu minwe y'igisirikare cya israeli ariko avuga ko hakiri kare mu kumenya uwuzoba ayobora leta y'ako karere
urakoze oriana tukivuga kuri palestine kandi umushikiranganji wa mbere w'ubutegetsi bw'abanyapalestine mohamed stayeh kuri uyu wa mbere yasabye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu gukoresha indege ziguma zishikiriza imfashanyo zi zikoresheje ubuhinga bwo kuzikorora mu ntara ya gaza yasindikajwe n'ingwano hagati ya israel n'umurwi hamas inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu fidele niyongabo
muhammad shitaye yasavye ishyirahamwe onu n'umuryango w'ubumwe bw'uburaya gukororera imfashanyo mu ntara ya gaza cyane cyane mu gice cyo mu buraruko bwayo inteko za israel zashitse ku rwinjiriro rw'ibitaro bikomeye cyane mu ntara ya gaza kuri uyu wa mbere aho abajejwe amagara y'abantu bavuga ko abariko barahavurirwa harimwo impinja bariko barapfa kubera ukubura kw'ibitoro hari izindi mpungenge ko ingwano hagati ya israel n'umugwi hamas ishobora gutandukira ibindi bice biri hanze y'intara ya gaza ni mu gihe hari ugutana mu mitwe gutera kwiyongera mu gice cyo mu buraruko bwa israel cegereye urubibe na liban leta zunze ubumwe za amerika nayo iriko ikora ibitero vy'indege z'ingwano mu bibanza birimwo abagwanyi bashigikiwe na iran mu buraruko bwa siriya kuva israel itanguye mu kwezi kurangiye ibitero bigenewe kuzimanganya umugwi hamas abantu ibihumbi n'ibihumbi mu ntara ya gaza barishwe abarenga ica kabiri c'abanyagihugu baba muri iyo ntara bavanywe mu vyabo n'ibitero vy'urutavana ko israel ibandanya kuhakorera
Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika isamyanira i washington ndetse mu kirundi no mu kinyarwanda leta y'uburundi yarateye akamu abakiri bato kabasaba kwishingira ibikorwa vyo kugwiz- kwiteza imbere ni mu ntumbero yo kurwanya ubushomeri burangwa mu gihugu na cane cane mu bakiri bato david ntamakuriro ni umwe mu bakiri bato yashinze ishirahamwe rikora imirimo yo kubaka ryitwa building and multi business company uh, bmbc mu mfunyamfunyo mu byo iyo shyirahamwe rikora harimo kubaka uburaro rirafasha kandi abarundi baba mu mahanga kubaka amazu mu gihugu cy'amavukiro mugenzi wacu fidele niyongabo yavuganye rero na david ntamakuriro ayoboye ishyirahamwe bmbc araca ku mayange ivyerekeye iryo shyirahamwe Eh, ubwa mbere hoho iryo shyirahamwe ryabayeho muri ibihumbi bibiri na cumi na kabiri eh, ni ukuvuga jewe nahereza kwiga amashuri muri bibiri na cumi na rimwe ariko kubera yuko nari nakuriye ku mashantiye nakuze ndi mufundi eh, niga kubaka rero mu buruhuko narabikora hanyuma murazi ko ubwira umuntu agire ishyirahamwe eh, ritera imbere ni uko riba ryatoreye inyishu ikibazo kiri mu kibano rero ndiko ndubaka ndi umufundi ku mashantiye ajya twakoramo uburuhuko narabona ibibazo biri ahantu nadonaca harimo nk'abantu bubaka amazu ugasanga bari kubaka amazu ku mahera menshi mugabo umuntu akaza kuyubaka atazi n'amafaranga izomutwara akaza kuyubaka azi n'ukuntu izobisa ugasanga abantu bariko baracapa n'amakaramu n'amakereyo ku- kuri shanti ibintu bizotwara miliyoni menshi hanyuma kandi eh, ngasanga hari ibibazo vya kominikasiyo mu gutanga amakuru Eh, naragenda amenya nk'abo ku mashantiye nakorako eh, nk'amazu twubaka y'abara y'abarundi mu mahanga naho umutekano atari bwa shemere mugabo abari barubaka amazu ngaha nkabona ukuntu bagira ingorane gukorana n'abantu badashobora kubaha amakuru umwe kubera batazi ubuhinga bwo kuyatanga abandi kubera batabona ukuntu babwira abandi bata- batabona ko bikenewe rero muri amashure nayo narabonye icyo nzokora ni narabonye ikintu gikenewe mu burundi cyane cyane ko anakuriye nkabona ko nagikoze kizotuma hariho abarundi benshi bororerwa mu kurangura imigambi mu kubaka amazu iwabo iyo bavuka canke yabo eka mbere no gu- no mu gushobora kuzosubira iwabo basanga hariho bora bashobora gushikiramo murako muravuga ko mwakoze mugira umwuga w'ubufundi ico ciyumviro cabajemwo kubera mwari musanzwe mukora ibintu nk'ivyo canke hari ibintu vyatumye ico ciyumviro co gushinga iryo shirahamwe rijejwe kubaka kibazamwo Okay, ubwa mbere urumva turiko turabikora twarabonye yuko hari ibibazo I- i- i- ni ukuvuga iyo nkaba nakuze ndi mupfundi hari ibibazo ntari kubona kuko mu gutanga no shyirahamwe nab- nabwira abantu nti hari ibibazo mugira ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi nimuze tubikureho twebwe turashaka kubasha kutabigira ico rero gica gatuma tugishyira hamwe ariko kandi murazi yuko iyo umuntu ariko ariga eh, aba arondera kandi kuzokwibeshaho rero twarabona kandi ko bizotuma turonka akazi kubera ni nk'aho hariho akazi katakorwa ni nk'aho tugiye gukora akazi katari gafise uwundi muntu ni ukuvuga agakora mu by'ubunyamwuga wasanga umuntu wese kuba kumenya ibintu bidahambaye kandi muzi ko isi yose niyo muri biba ari ibintu nyene bizinvye rero twarabonye ko hariho akazi atari umuntu nokwita tukagwanira nk'abantu bakeneye serivisi nziza eh, bari muri diaspora cyane cyane eh, n'abari ngaha bari mu mabiro badashaka kuza kuva iyo bakora bagiye gukora amazu yabo turabona duti aba bantu ubakura ko umutwaro wo kwirirwa ku mashanti canke bakora n'abantu batabi- batabitahura ati abantu ntiborekana bo kumuhemba turavuga tureka tubigire rero tukumara dutunga hanyuma mu ntango narazanye abagenzi banje kugira ngo abafasha gushikirana ngo dushobore gukorana n'ino shirahamwe mugabo kubera hari mu ntanga atanyungu zari bwavemo bamwe ntibyakunda ko bahaguma natase kuba twapfuye ariko abantu bagiye baragwira rero buhoro buhoro gushika uno munsi ishami DMBC ikaba ari sosiyete nini ikora ibyo kubaka harimo mbere n'ibindi bintu byo mu bindi bitatandukanye kuko nyine mwabivuze yego reka tuze ku mirongo ya telefone dufise ndikumana uhamagaye uri he ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa iciyumviro ushikiriza ndafite ikibazo ni nk'icyiyumviro yego mubishikirize natwe gushyikiriza nk'ikibazo ni kubera iki muguma mwubaka nabonye ni buildingi mugabo turaba ibyo bakora baza kubaka ahantu abantu barima ibifungurwa ndabona yuko hari ingaruka bizotera muri kazoza tujya turubaka amazu ahantu hisi ndimwa icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri kumenga ajya amazu bubaka n'amazu azimvye rwose naje gusahiriza bene bizi bato bato canke naje gusahiriza abantu bishitse nico murakoze cyane murakoze cyane ndabashimiye yari ndikumana Uh, mumwishure mutumire bwa mbere twomuhumuriza kubera yuko bwa mbere aho twubaka henshi eh, n'amatongo aba yatanzwe na leta y'uburundi kugira ngo abantu bayubake nk'amazu usanga ari ahantu iwacu canke novuga ngo ahantu twakwimukira canke ibindi bintu usanga ari ahantu nk'akaroro murazi ko dufise proje muri miriwasi agenda muri miriwasi mu gasekebuye mu nyabugete n'ahandi hose na za gitega hose za makamba usanga ari amatongo leta yateguye imbere leta usanga yanabanje kuraba nyene ko ibyo kubaka bihabereye rero twebwe n'ibyo tuko dukora imigambi myinshi mu burundi ariko dukurikira intumbero canke ibibanza leta iba yabonye ko bibereye aha nico kibazo tunovuga kuko bitabereye burya leta niyose nako tuvyubaka ko ngaho hariho amategeko urumva hari nivyo dutandukana n'impusha urumva rero bimwe bimwe ntibikunda ko tuvyubakira ku matongo yagenewe indimo uye mwene wacu wo muri afurika y'epfo urumva barabona amafoto twerekana abona mu burundi haramera n'ahatari nk'imirima usanga hasa neza rero agashobora n'umenga tuharima mugabo ajya amatongo tubaka aba yemewe kubaka hanyuma ku cerekeye ko tubaka amazu azinze rero kubaka inzu byo kuzimba bivana n'umuntu ico murabikibona hanyuma ariko kandi ubona nyene kubaka uko iminsi igenda bitera bizimba uvuze ngo inzu ngo nizimbuke uko umuntu abyumva burya tubura uko tugira miliyoni icumi tuba tuyubaka mugabo turaharura biro de cide bimenyereye cyane maze imyaka cumi n'ibiri bikora ariko nyine ibyo twifuza bidakunda ni kuvuga inzu hajya iyo wumvise igitoro kizimvye icyuma twubatse kica kizimba isima kizimba naho rero bihera ugasanga naho kubakisha inzu kijana y'isima inzu iguma izimvye mwese yubatse ntigeretse ku yindi bisigura iki rero nimba yifuza umugambi wo kubaka twebwe tumeze nko kwa muganga twitura burya duhishutse ati jewe muntu n'ubu ntushobora kubaka inzu tuca tumwereka ukuntu byogenda mugabo yigiranje n'ibindi dukorera abandi bantu uca usanga nyine hari igisanga bidahuye kandi iyo aduhishuka nawe nyine uburyo bwiwe bwabishobora rero adatwegere dushobore kumwumviriza hanyuma tumupropoze solution tuma ku buryo afise ashobora kuronka inzu biberanye murakoze dufise umusaza ku murongo wa telefone ni mu rwanda mu majyaruguru mu murenge wa bwisige akagari ka gicu umudugudu wo ku munini ufise ikibazo ubaza iciyumviro ubishikirize ndashimira umutumiwa kuko kuza kutubwira byinshi byiza kandi nkashiramo itangazamakuru kuko mwamuhaye umwanya mukaduha n'umwanya tukagira uruhare mu kiganiro kandi ni byiza yuko n'ubundi itangazamakuru ni ikiraro gihuza abayoborwa n'abayobora kandi ni byiza cyane ariko nkambaza nk'umutumirwa none nk'abantu batashoboye kubona amahirwe yo kujya mu ishuri naho ngo bige ese bashobora kubafasha bo cyangwa abarangije za kaminuza n'amashuri yisumbuye nibo bafashwa kandi atubwire n'uburyo niba leta ibafasha kuko ubu hari igihe usanga nk'iryo shyirahamwe ugasanga kubera n'ubushobozi buke ugasanga ntirigeze hose atubwiye niba leta ibafasha nangwa se n'abandi bantu bakura ubushobozi cyangwa ababafasha abasapotinga ku buryo bashobora no kugera ahandi hose kubera ubu kubera ubushobozi wenda baba babonye batubwire n'uburyo n'ababafasha n'ubundi murakoze yego bamwishure bwa mbere ku byerekeye ubushobozi dukoresha ni ukuvuga tumaze imyaka cumi hari itariki zitandatu z'ukwezi k'umunani ibihumbi bibiri na cumi na kabiri niho ishami bembitse ryashinga imbere y'amategeko twaba impapuro twemera gukora nk'ishyirahamwe rikora ibyo kubaka kuko nibyo twakora mu ntango byonyine naho dukora ibindi bintu rero urumva imyaka si mike torotoro igwira yiroye twavuze ko dukorera abadiaspora benshi uhereye canecane ngaho muri muri amerika ukaja uburaya muri australia n'ahandi na za afurika nyene naho muri afurika y'epfo nyene mbere harimo rero ni ukuvuga kubera imyaka ari myinshi twarashoboye kwegeranya uburyo dukoresha ku buryo twashoboye gushika ku kuronka ibibanza binini byagutse dukoramwo n'imigambi tubiguze ariko kandi mu bibiri na mirongo ibiri na rimwe hari ibanki twatangiye ikorana mu buryo no kwita kinyamwuga yo ngaha mu burundi kugira ngo ishobore maze kubona ko turiko dukora imigambi nyene kirumara bikenewe mu gihugu hari banki bita dgs yaciye ishima ko dukorana iyo migambi rero ibyo bacu batishoboje ica ishobora kubibashoboza mu kutugurana amahera tukubaka amazu yabo ariko kandi uko nyine twagiye turakura nk'ubu yarose abakorwa bo mu bushinwa tujya turabona amamashini n'imiduga bivuye kuba dukorana nayo ku buryo tubona ko mbere nko mu myaka ibiri tudoba dutuma mu burundi yaba leta cyangwa abandi bubaka ibintu bihambaye babona ko bitagikenewe kwitura amasosiyete yo hanze n'aho z'ubunyabwa nini nini kuko hari zifite amamashini yabigenewe abakozi bacu baramenyereje muri ibyo bihugu rero urumva mu yandi magambo izina ryiza no kuba tumazemo igihe byatumye turonka ubushobozi bwo gukora iyi migambi murakoze murakoze dufise yafa uratwumva yesi ndabumva cyane rw'i amerika ni yafa afonsine ndi mu rwanda mufise ikibazo mubaza cyangwa icyo mushikiriza ku mutumire yego murakoze cyane icyo nabaza umutumire mwadutumire uyu munsi ku ijwi rya amerika urabona abantu bashaka kugura nk'ikibanza cyo kubaka urugero ese ni iki bafasha umuntu mu guhitamo ahantu heza ho kubaka noneho ku buryo bakubaka ahantu buri muntu yizeye sefu y'ubwubatsi bwe yizeye umutekano w'inzu agiye kubaka ese ibyo bintu barabikora ikindi nabagira ngo mubaze ko harimo abantu usanga bari nko mu nkengero z'ibihugu bya east africa bakomoka mu burundi ugasanga bamwe barize barangiza segonderi cyangwa se bize mu nkambi ni iki babafasha kugira ngo bagaruke gukorera igihugu baciye muri kampani yabo y'ubwubatsi usanga harimo abafite ubwo bumenyi wenda bwo mu ikayi cyangwa se bwo mu ishuri ariko badafite byibuza ubumenyi bwo kubaka ibyo nakwita buridingi kandi biba bikenewe muri sosiyete mbc nihe nama bahwa urubyiruko ruri mu nkengero z'uburundi bari mu bihugu bituranye by'uburundi urugero nka hano mu rwanda usanga wenda bamwe barize b'abarundi ariko ugasanga nta wundi mwuga bafite kandi hari bagasubiye mu gihugu bagafatanya n'amakampani yo mu gihugu mo imbere nansubize n'icyo nari mfise cyo kubaza ndabashimiye cyane alphonsine
murakoze alphonsine ku byerekeye guhitamo urumva twebwe turafite ibibanza byacu i bujumbura twaguze turi turubakamo ayo maporoje atandukanye kandi binini binini cyangwa bito bito rero mu kubigura turabanza tukiga bwa mbere bimwe bimwe byobyo biba biri mu bibanza leta yemeje ko byubakwamo amazu bimwe bimwe byobyo bari mu bibanza leta yabaje kuvuga ko leta baramenye ko amazu ashoboka kububakwamo urumva oye biba bitomoye ahandi naho nyine turabanza tukaraba ko hadatwagwa ko hata inzuzi zohatwara n'ibindi kugira ngo tureke baduhaba neza uko niko tubiraba hanyuma kandi
turamushimiye fidele niyo ngabo n'umutumire wiwe tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika reka tugaruke ku makuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini mu rwanda sentare nkuru ya nyarugenge yumvirije urubanza rwungurujwe rw'umumenyeshamakuru teogene manirakiza ku ngingo y'ifungwa n'irekurwa by'agateganyo n'inkuru ya eric bagiruza umunyamakuru teogene manirakiza wayoboraga ukwezi media group yatawe muri yombi mu kwezi gushize yafatanywe amafaranga ibihumbi magana atanu mu biro bya rwiyemezamirimo ebabure nzizera ni amafaranga urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu rwise ruswa yaburanye yunganiwe n'umunyamategeko jean paul yibambe ni urubanza rw'ubujurire ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo mu minsi mirongo itatu mu iburanisha rya none humvikanye ko nzizera yandikiye urukiko asabira imbabazi umunyamakuru teogene manirakiza uyu ni nawe wamufungishije nyuma yo kuvuga ko yamuhozaga ku nkeke mukangisha ko yamusebya igihe hatamuha amafaranga yamusabaga ngo adatangaza inkuru zimutesha agaciro mu ibaruwa nzizera yanditse yamenyesheje ko yababariye manirakiza muri iyo baruwa avuga ko hari ikiganiro yagiranye n'uregwa cyabereye kuri telefone avuga ko manirakiza yakoresheje telefone ya gereza ya nyarugenge afungiwemo avuga ko hari n'intumwa uregwa yamutumyeho mu bihe bitandukanye zimusabira imbabazi bityo ko ku giti cye yarangije kubabarira umunyamakuru manirakiza ntacyo kimukurikiranyeho umunyamategeko jean paul bambi avuga ko ibaruwa ya nzizera yaba indi mpamvu ikomeye urukiko rwashingiraho rukemeza ko manirakiza akurikiranwa adafunzwe ku bw'uyu munyamategeko iyi baruwa hiza kuboneka mbere hari byinshi byagombaga gusobanuka yasabye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge gutesha agaciro icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa kicukiro umunyamakuru manirakiza agakurikiranwa yidegembya umunyamakuru manirakiza yemera ko yavuganye na nzizera umurega kumukangisha kumusebya avuga ko bavuganye nyuma yo kumenya ko ashaka kureka ikirego cye uyu munyamakuru asaba nzizera kwandikira urukiko yemeza ko amubeshyera yavuze ko asanga nta mpamvu n'imwe yatuma nzizera amubabarira ku cyaha atakoze ku bw'amanirakiza umurega yagakwiye gutanga amakuru yuzuye afasha ubutabera ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko nzizera haramutse ababariye manirakiza bitavanaho impamvu zikomeye bwasabye ko akurikiranwa afunzwe buravuga ko bugikora amaperereza ku munyamakuru manirakiza buranga ko yabangamira amaperereza yabwo bukamusabira ko yakomeza gukurikiranwa ari mu buroko mu kwezi gushize nibwo urukiko rw'ibanze rwa kicukiro rwafunze by'agateganyo umunyamakuru manirakiza mu gihe cy'iminsi mirongo itatu mu bujurire bwe manirakiza n'abamwunganira mu mategeko barabwira urukiko ko hari inenge zikomeye zigaragara mu cyemezo cy'umucamanza wa mbere baravuga ko nta mpamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha bavuga ko kimwe mu byashingiweho ari imvugo z'abatangabuhamya batarabukwizerwa na cyane ko batabonye akora icyaha manirakiza avuga ko imvugo z'abatangabuhamya bamushinja zibumbatiye kwivuguruza no kuvuguruzanya yabwiye urukiko ko nta gitutu yashyize kuri nzizera kandi ko igihe bakoranaga amasezerano y'imikorere n'imikoranire umurega hari we wagennye imiterere yayo umwunganizi we mu mategeko aravuga ko umucamanza wa mbere yirengagije ko hari ibyo yashoboraga gutegeka manirakiza akabyubahiriza ariko akaburana adafunzwe yanavuze ko yari yatanze ingwate y'umutungo utimukanwa w'agaciro karenga miliyoni mirongo itanu z'amafaranga ubushinjacyaha bugakomeza kugaragaza ko umunyamakuru manirakiza yakunze gusaba nzizera amafaranga ngo atamukoraho ibiganiro bimusebya bigamije kumutesha agaciro muri rubanda buvuga ko ayo masezerano hagati ya manirakiza na nzizera yabaye nyuma y'aho nzizera arambiwe ko manirakiza ashobora kumusebya ubushinjacyaha buvuga ko mu butumwa impande zombi zohererezanyaga bugaragaza ko manirakiza yakangishaga nzizera kumukoraho ibiganiro bimusebya manirakiza yatawe muri yombi mu kwezi kwa cumi uyu mwaka ni nyuma yo kumufatira mu biro bya nzizera yakira amafaranga ibihumbi magana atanu urwego rw'ubugenzacyaha rwiswe ruswa gusa manirakiza akemeza ko bwari ubwishyu ku masezerano na nzizera yo kujya amwamamariza ibikorwa bye by'ubwubatsi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu rwanda hafunzwe abanyamakuru batandatu abo ni fokasi ndayizera wari umunyamakuru wigenga wigeze gukoreraho bbc y'abongereza theoneste nsengimana wa mubavu com n'umubavu tv diedone niyo nsenga alias cyuma hasani diedone wa ishema tv fideli uzaba akiriho gakire wa ishema teogene imanirakiza wa ukwezi media group na jean paul nkundineza wa 3d tv plus bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye benshi mu bafunzwe bakoreraga itangazamakuru kuri murandasi ku muyoboro wa youtube icyemezo ku rubanza rwa manirakiza kizafatwa ku itariki ya cumi na zirindwi zirindwi z'uku kwezi ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika uru wa mbere uru wa mbere uri igitego
dukubitire mu burundi aho abirimira abarimira umuceri n'ibigori mu mwonga wa gihanga bashima ko umwimbu wongerekanye kuva habonetse abahinga b'abashinwa bakabigisha ibijanye no kurima umuceri inkuru y'ijwi ry'amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu burundi tuyishikirizwa na desire hatungimana turi mu kiyaya ca gihanga abarimyi bariko barabagara imirima y'umuceri n'ibigori umuceri uracanuye ni ukuvuga ko utanguye kwera mugabo utaruzuza mu bindi bice by'igihugu bavuga ko uyangitse ibigori bikikuje imirima y'umuceri navyo birakuze ariko ntibiragira amasage bamwe mu barimyi bariko barapompa imirima yabo yatewe n'impongwa ku bigori hamwe n'udukoko dukunze gutera imiceri hakurya yaho hari ibigori bimaze kugira amasage imirima irirabura bisigura ko yaronse intabire ikwiye ikomine ya gihanga irimamwo izo ndimiro izwi cyane ko ariyo yimbura umuceri mwinshi ushoka mu gisagara cya bujumbura n'ahandi ni umwongo ufise hafi uburinganire bwa hegitari ibihumbi bitanu ukaba utunze imiryango irenga ibihumbi cumi na bibiri nk'uko tubikura mu biro by'igisata c'iterambere c'intara y'imbo srdi iruhande y'iyo miryango hari n'abahaca ingero umurima w'imetero mirongo ibiri kuri zitanu bawurima ku mafaranga ibihumbi bitanu abanyagihugu babona ko umuceri ariyo nzahabu yabo kuko benshi atakindi kibabeshijeho atari umuceri barima imbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri icyo kiyaya harimwa ubwoko bw'umuceri witwa kazosi mugwiza canke ninga bakawurima rimwe risa mu mwaka kuko wamara amezi ashika kuri atanu utarera bahejeye kwimbura umuceri baca batera ibindi biterwa mbumbarugo icyo gihe abarimyi b'umuceri ntibari borohewe nk'uko tuvyiganirwa na buyo ya leonidas aho twamusanze mu murima wiwe w'umuceri yariko arabagara ubwa mbere ko twarima twararima umuceri ifumbire tukaba ari twe twironderera kuko eserideri nta kintu yari isigaye duha yaduha imbuto gusa no kuza gupompa ibyo nibyo byari bihari byaratugora cyane tukajya mu madeni menshi cyane icyo gihe kubera uburyo buke bwa bamwe bamwe mu barimyi b'umuceri bahitamwo gukoresha ibivi vyabo kuko batashobora kuronka amahera y'imbuto n'ifumbire yotuma bimbura neza mu mwaka wa 2019 ico kiyaya cahavuye gitunganywa neza ku mafaranga agera kuri miliyaridi mirongo ibiri na zibiri z'amafaranga y'amarundi kugira abarimyi bashobore kuvomera imirima yabo neza no mu gice cici ivyo bikaba biri mu cegeranyo c'ivyaranguwe n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu mwaka wa 2021 abashinwa rero bashitse batanguye guha inyigisho abarimyi y'umuceri nizigiyimana morison ni umwe mu barimyi bakurikiranye izo nyigisho nawe nyene twamusanze ariko arabagara umurima wiwe w'umuceri ubwa mbere na mbere bataraza ntabwo twatera ku murongo twatera icyo bita kibyaga muri rusangi umuceri hanahanahana ariko ubu dutera ku murongo hariho na santimetero dutererako iryo santimetero uzitereyeko neza ukakurikiza uko bakwigije nta kibuza utimbura umuceri uretse ifumbire mvaruganda abashinwa kandi baratanga imbuto y'umuceri wa kijambere n'imiti yo gupompa uwo muceri iyo wafashwe n'indwara vyose babitanga ari ngurane umurimyi akazokwishyura umuceri huye n'ivyo yasavye kandi atanyungu ugiyeko ivyo biri mu vyatumye abarimyi basubira kurima umuceri ari benshi harimwo n'abafise uburyo buke uyo ya leonidas aratubwira ukungene umwimbu waciye wiyongera ubwa mbere ntako twabironka kuko byaratugora mu ifumbire niyo yatuma byose biguma bibura tukajya mu madeni yo kugurana uko butwimbura umuntu arabona yuko harimo akarusho akarusho nk'aho umuntu yaba arakura imifuko itanu itandatu ashobora ubu mu gihe bimbura rimwe mu mwaka imbere y'uko abo bashinwa batangura gufashanya n'abo banyagihugu ubu bimbura gatatu mu mwaka nizigiyimana morison arimira igihanga ati ndimbura ngashima cyo byanyunguye uno munsi bivanye n'inyungu naronse kandi n'ubu nzokwamanurwa mu gihe abashinwa tukiri kumwe uno munsi mu gihe nimbuye naronka agaciro ndiha nako nsigarana nako nikenuza byankenerwa vyo mu rugo n'agaciro gufungura nkagasigarana ubwo bwoko bw'umuceri bwarashimwe kandi na teresiforo umunezero w'imakamba uwo muceri rero ubwiza nawubonye kugereranije n'uwo twahora turima ni uko ari umuceri ugereranije ku ihegitari uronka umwimbu munini kurusha uwo twahora turima ikigira kabiri ni umuceri urinda indwara e, ntupfa uba ubonye ku indwara mu gihe igihanga mu karere k'imbo hasanzwe hashushe umara amezi atatu canke ane ugaca wera imakambaho kubera hadashushe nk'imbo umara amezi atanu hari n'ikindi uwo murimyi yawushimye ko iyo ugeze gushurika icyo twita panikire ni kajya kantu kajya kw'intete gaca kagondama kakaraba hasi hagaca haduga amababi arenga hejuru amababi usanga ari kwamahwa ku buryo atanyoni ishobora kurya n'urutete na rumwe nta nyoni naho utarinda inyoni ntishobora kugwa ko ngo ishobore gutora n'urutete ntibikunda iyo ni avantaje nini twawubonye ko uwo muceri bamwe mu bawuteka bakawufungura basigura ko uwo muceri utagwira canke ushaya iyo bawutetse abakenyezi b'abahinga mu guteka umuceri bishura ko uwo muceri mu kuwuteka utawuha amazi menshi kutagwira nako biva ku kungene bawimbura bagaca bawukubisha bakawihereza iyo aba bawumaza nk'umwanya ubitse nta nkeka ubukakama nk'iyindi yose
bakunze ibijwi rya amerika umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima ikiganiro tubagezeho dufatanije na flash tv yo mu rwanda buri wa kane na buri cyumweru ku ijwi rya amerika gitambuka kuri radiyo kuwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa facebook
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turashimiye kandi na engineer yadufashe mu muhinga bw'ivyuma tukaba dushimiye na Nadia Taha yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vy'iradiyo y'ijwi ry'amerika kuri mikro mwari kumwe na frederic nkurikije mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese